To God be the glory. to God, Amen. To God be the glory. To God, Amen. Hallelujah. Yes, young man, what brought you to my shrine? It don't enter my country. Child. Wetin enter your country? Coronavirus. Jesus. Coronavirus enter where? Nigeria coronavirus no dey fear for nigeria you mean say coronavirus enter your country you mean say that idiot coronavirus get mind enter nigeria upon say ebola run from there many things run sars run everything run where other other sickness and problem no dey survive. funke. coronavirus must be very stupid coronavirus is an idiot coronavirus dey fear me do you know who i am go and ask afrovic tv from australia na me be the person where afrovic tv meets for australia wey pursue corona do you know that coronavirus is very stupid coronavirus dey fear me coronavirus immediately hear say i dey enter some country run do you know say coronavirus know say na me pursue ebola from liberia do you know code v2 the one wey enter guinea sars na me pursue am. The moment coronavirus, they fear me. I say coronavirus is afraid of me. What is corona? Who is coronavirus? Now, please, if I just, corona don't run. <laughs> corona, they fear me. So, so, so, you must be very stupid to report coronavirus to me. You don't get any better thing. Eh? What is corona? Code V, eh, eh? I deal with code V50. Eh? You did bring code V19. I deal with code V1000. You must be very stupid. Me, anywhere where Corona see me, they run. Huh? Why did you just report now? Eh? What is coronavirus? You must be very stupid. I say your country must be very stupid. Don't you know what is Corona? I say you must be stupid. Hey! Say yes. I hear me. Say yes. By me. Eh? It dey your back. Who dey my back? Hey. Coronavirus corona get mind enter where i dey do you know say na me be ikiriki igurigbe who dey there. coronavirus. for where. your back. kill am. ah, corona na coronavirus be that. na it. wetin make you you no know say even in the spiritual realm we dey fear corona. apostle we hear of this. you don go. you don go. why you wan put me for trouble make i go. Wait, wait, stay here. Stay here. You dey fear am? Get am will be will move come and treat it with you. Come on. In the fair, I'm too. You dey craze? Why you go bring coronavirus dey enter my shrine? No. They, I, I, you know sir, I get children you want kill me on time you know what thing happen eh i want to do something. money no waka come. take take this thing eh take the mountain take this one i want you to defeat coronavirus you are the new smo i don't go. you no serious.